attamooltan kabajamtoota hordoftoota sagalee ameerikaa sagaleen ameerikaa saatalaayitii itiyoo televiziyoonaan meetir baandii 22-2531 irratti immoo gama raadiyoon waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaa tamsaasu jalqabee jira bitootessa sooddomu bara 2022 keessummeessituun keessan tuujubee horaati. sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaa irraa nu dhaqqaban dhiyeessina hongeen somaaliyaa mudate uummata biyyattii walakkaa miliyoonaa ta'u gargaarsa akka eeggatu taasisee jira gabaasaa maqdishoorraa nu dhaqqabe dirree diimokiraasii kan har'aa keessatti marii biyyoolessaa itiyoophiyaa laachisuun keessummaa dubbisnee jirra oduu addunyaaf gara jaallaneettiin sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun roobii har'aaf qabnu kunoo koreen haajaalaa kan mana maree seenata yuunaayitid isteetsi mata duree itiyoophiyaa keessatti nagaaf deemokiraasii jajjabeessuu jedhuun wixinee seeraa sadii tokko sagal sagal jechuun dhiyeesse irratti fooyya'insa hanga tokko ega taasisee booda dabarsee jira. kunis miseensota waliigalaa kan mana mareen akka raggaasifamuuf kan ergame yoo ta'u seera ta'ee ba'uudhaaf mana maree seera baasu biraa caalmaa sagalee argatee pireezidaant baayidiniin mallatteeffamuu qaba rakkoo itiyoophiyaa keessaa furuuf wixinee seeraa kun ni barbaachisa ka jedhan lammiiwwan itiyoophiyaaf hidda dhalata itiyoophiyaa qaban mana maree biyyattii duratti hiriiruudhaan deeggarsa qaban ibsuun wixineen kun akka raggaasifamuuf gaafatan gama kaaniin immoo uggurri wixinee kana keessa jiru walitti bu'iinsa itiyoophiyaa keessaa furuu mannaa hawaasa biyyattii rakkoo amma jiru caalaaf saaxilaa kanneen jedhan lammiiwwan itiyoophiyaaf hidda dhalata itiyoophiyaa ta'an kaleessa hiriira mormii ba'aniiru. wixineen seeraa koree haajaa alaa kan seenataa dabarse sadii tokko sagal sagal yeroo duraaf ka dhiyaate baatii sadaasa darbe yoo ta'u isaan cinatti immoo hr ja'a ja'a zeeroo zeeroo ka jedhamu kan itiyoophiyaa keessatti tasgabii nagaaf deemokiraasii buusuuf jecha kan dhiyaate yaadi murtii mana maree seera baasuun dhiyaatee koreen haajaa alaa akka ilaaluuf ergamee jira. saawud arabiyaa keessatti haala rakkisaa ta'e keessa ka turan lammiiwwan itiyoophiyaa gara biyya isaaniitti deebi'uu har'a eegalanii jiru har'a ganama 490 ka deebi'an yoo ta'u baatilee dhufan 11 keessatti lammiiwwan itiyoophiyaa 100 caalaa deebisuuf karoorfamuusaa mootummaan itiyoophiyaa beeksisee jira. warra har'a gara biyya ofitti deebi'an keessaa raadiyoo sagalee ameerikaa kan haasofsiise akka jedhanitti mana hidhaa saawudii keessatti haala hamaa dabarsuu isaanii fi ammayyuu lammiiwwan itiyoophiyaa hedduun jireenya akkaan rakkisaa ta'e keessa akka jiran ibsaniiru mootummaanis deebii hatattamaa akka kennu kan gaafatan yoo ta'u hojiin lammiiwwan gara biyyatti deebisuu kun addaanituun citiin kan gaggeeffamu ta'uu dubbi himaan ministirii dantaa alaa itiyoophiyaa ambaasaaddar diinaa muftii ibsanii jiru. baatilee hanga tokko duras mootummaan itiyoophiyaa lammiiwwansaa kuma afurtamii lama caalaa gara biyyaatti deebisuusaa ibsamee jira. koreen fannoo diimaa kan addunyaa dhalattoota tigraay kanneen bulchiisa naannoo afaar ab'aalaarraa buqqa'anii gara samaraa fi abdeeratti godaananii turan kuma kudha ja'a caalaniif deeggarsa adda addaa kennuusaa beeksisee jira koreeffannoo diimaa addunyaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an faatimaa seeter raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti kanneen godaanan kun irra hedduun dhalattoota tigraay samaraa keessa ka jiran kanneen kuma sagal ta'aniif kennaa akka jiran afdeera keessattis buqqaatota kuma torbaaf dhibba shan ta'aniif nyaata baatii tokkoof isaan ga'u dhiyeessinee jirraa jedhan. kana malees meeshaalee mana keessaa itti gargaaramanis kennamuu dubbatanii jiru gama biraan mi'a wal'aansa fayyaa fi isatti hidhata qaban maqalee keessa ka jiru hospitaalaa haayidariif kennamuusaafi kunis walwaraansa irratti kan madaa'an dhibba sadii fi dhukkubsattoota kanneen biroo dhibba afuriif tajaajiluu akka danda'u ibsamee jira. balalii xayyaaraa gara maqaleetti taasifamu itti fufuusaa fi hanga yoonaa yeroo 25 deddeebi'u akkasumas maqaleen alatti naannoo jiranittis meeshaa harkaan dhiibuun bishaan maddisiisu 77 dhaabuudhaan hojii jalqabsiisuun ibsamee jira kunis haadholiin lafa dheeraatu hin deemin dhiyeenyatti bishaan akka argatan gargaareera jedhameera bulchiisa naannoo amaaraa keessattis meeshaa walfakkaataan 49 dhaabuudhaan hojjetamaa ka jiru ta'uu kan ibsan seetar keemikaalli bishaan qulqulleessus kennamuu dubbatan magaalaa baatii fi haayiqiif immoo janareetarri kennamuu afaar somaalee fi oromiyaa keessatti immoo beeladaalee miliyoona tokkoof tuqaa tokko ta'aniif tallaaliin kennamuunsaa ibsamee jira ka dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. iraan meeshaan nikuleeraa akka hin arganne gochuuf malli gaariin waliigaltee nikuleera iraan isa bara 2015 keessa tolfame jajjabeessuu akka ta'e ministeerri haajaalaa ameerikaa antonii bilinkan hogganoota israa'elii fi kan biyyoota naannoo galoo galaanaa irra deebi'anii amansiisuuf hojjetaa jiru yuunaayitid isteetsi weerara raashaan yukureen irratti gaggeessaa jirtu irratti ennaa qiyyaafattee jirtutti bilinkan maaliif. giddugaleessa bahaa fi afrikaa kaabaa akka daawwatan sababaa qaban ennaa ibsan.
This is a part of the world where the United States has vital interests and some of our closest friends.
kutaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi fedhii akkaan barbaachisaa irraa qabdu akkasumas hiriyoonni keenya kan baay'ee nutti hidhata qaban keessatti argamu waan ta'eef yuunaayitid isteetsi kutaa kana keessatti hojjechuu akkasumas. hariiroo jiru jajjabeessuuf itti fufna kunis tasgabbii giddugaleessa bahaa fi ameerikaa keessatti tasgabbii buusuudhaaf dhimma ijoodha.
kana malees jedhan bilinkan rakkoo yeroo dheeraaf ture irratti jijjiirama argamsiisuuf carraa uummata keenyaa jiru bal'isuuf kana waliinis masaraan kireemliin waraana gaggeessaa jiru xumura tolchuu irratti qiyyaafachuun itti fufnaa jedhaniiru. bilinkan kibxata kaleessaa morokoo kan daawwatan yoo ta'u achittis abudaabii fi gonfoo mootii dhaaluuf ka jiran mohammad bin ziyaad al nahyaan waliin wal arganiiru hayyuun tokko raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti weerara raashaan gaggeessitu kanaan kutaan afrikaa kaabaa addumatti kufaatiin diinagdee isa mudachuuf jira. nama fannisanii ajjeesuun yakka jibbaa ka sadarkaa federaalaa ta'ee akka ilaalamuuf pireezidaant joo baayiden seera dhiyaate mallatteessanii jiru seerri kun yeroo jalqabaaf ega dhiyaate waggaa dhibba tokko caalaa booda murtee argachuunsaa ibsameera dargaggeessi gurraachaa tokko dubartii adii irratti fooricee yookaan siikse jedhamuudhaan yakkamee kan ajjeefame yoo ta'u seerri amma ba'ees maqaa dargaggeessa yeroo sana ajjeefame emettil jedhamuun moggaafameera. kunis baatii bonaa kan bara 1955 misisipii keessatti kan ajjeefame yoo ta'u bara mirga siviilotaaf qabsaa'amu sana keessatti mufannaa guddaa hordofsiisee ture pireezidaant baayiden kibxata kaleessaa haasawaa dhageessaniin gurraachota irratti ajjeechaan hokkaraan guutame gaggeessuun doorsisanii akka isaan ba'anii sagalee hin laanne taasisuufi jedhan.
to enforce the lie that not everyone, not everyone belongs in America, not everyone is created equal. Terror to systematically undermine hard, hard fought civil rights.
Fannisanii ajjeesuun shoror keessummaa ifa gala. Lammiiwwan Ameerikaa keessa jiran walqixxee miti soba jedhu ittiin hojiirra oolfamu. Kanneen yakka hin qabne dhiirota dubartootaa fi ijoolleetu mukatti fannifama. Ni gubamuu. bishaan keessa dhidhimsamuu akkasumas qaama dhaluu isaaniitu sangoomsama kan yakka isaanitti fudhatamee filannoo fi sagalee kennuu yaaluu mana barnootaa deemuu yaaluu hojii daldalaa mataa ofii qabaachuu yaaluu fi wangeela lallabuu yaaluyyuu ture gurraachota ta'uu isaaniitiif qofa akka ajjeechaa raawwatanitti fi akka dhukaasaniitii fi akka nama saamanitti yakkaman.
dhiira dubartootaaf ijoollee nagaa mukarratti funyoon fannisanii ajjeesuun reeffa isaanii guban bishaan keessa buusan kolaasan ka jedhan baayiden sagalee akka hin laanne mana barnootaas akka hin seenne hojii dhuunfaa ofiis akka hin qabaanne dhorkuu fi akka macaafa qulqulluu hin lallabne taasisan jedhan kana malees sobaan nama ajjeesan meeshaa waraanaa qabatanii jiran akkasumas saaminsa gaggeessan jechuun isaan yakkuun. gurraacha waan ta'aniif qofaa jedhu baayiden gurraacha bara 1955 ajjeefame emettil fira tokkittiin ni qabu luba wiilar paarker dhimmi kun fiixaan ba'uusaaf gammachuu qaban ibsan.
Participation that they got speaks volume. It's their role model mentors for the rest of the country. Uh, the number of people we have in America, they set a standard and they're going to A lot of people will be influenced.
waggoota dhibbaa olii fi ameerikaan didaa turte agartee kummata amsaayyuu waa baay'ee dubbata garuu amma seerri kun raggaasifamee jira pireezidentichi mallatteessee jira kaamilaa haarisii fi kanneen biroon akka boob raash warri dhiyeessan hojii isaan hojjetanitti gammadeen jira.
Seerri haaraa ba'e kun jibbaan kan ka'e shiraan fannisanii ajjeesuun yookaan miidhaa qaamaa jabaa dhaqqabsiisu akka yakkaatti ilaala. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kurna sadan darbaniif somaaliyaan hongee hamtuun ishee mudatee jira uummanni walakkaa miliyoonaa ol ta'u bishaaniif nyaata akkaan isaan barbaachisa tokkummaan mootummootaa akka jedhetti jalqaba ji'a kanaa kutaaleen biyyattii tokko tokko yeroo dhiyootti beelli isaan mudachuu danda'a ahmed mahammedtu maqdishoorraa gabaasee kunooti.
naannoon gaanfa afrikaa hongeen dhahamaa waan jiruuf. beeladaalee du'an daa'imman qaamni isaanii dadhabeef gargaarsa walitti hin cinne gaafachuun soomaaliyaaf waan baratame ta'ee jira tokkummaan mootummootaa gamasaan namoonni miliyoona torbaaf tuqaa torbatti hedamu yookaan walakkaan uummatichaa waggaa kana beela hamaaf saaxilamaniiru jedha simoon nyaabuwangee soomaaliyaatti daayiraaktara dhaabbata woorld vision.
The scale is very serious. Uh, I, I was uh, in Dolo and the Juba river which is a permanent river and a very.
Hedduu yaaddeessaadha. laga dhaabbataa ta'e dooloo fi juubaa keessan ture laga baay'ee guddaa biyyattii keessa isa guddaadha gogee jira kunis waggaa lamaaf roobni ga'aan jiraachuu dhabuu isaatiin kan ka'e bara 2019 yabala aadaadhaan itti gargaaramaniin laga juubaa ce'e guutuu ture haala kanaan gogee arguun rifaasisaadha uummanni dhugumatti dararamuu isaatiif mallattoodha.
hongeef walitti bu'iinsa kana dura mudateen uummanni miliyoona sadiitti hedamu biyya ofii keessatti qe'eerraa godaane somaaliyaa keessaa haala kana furuuf gargaarsa arjoomtotaa hanqachaa dhufuu isaatiin namoonni itti dabalaa qe'eerraa buqqa'uuf saaxilamanii jiru.
Now in terms of the actual numbers when you look at last month and you look at this month 3.2 people last month were in need of food.
Innaa laaltuu ji'a darbee uummata miiliyoonii sadii fi kuma dhibba lamatu gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisaa ture amma garuu uummata miiliyoonii afurii fi kuma dhibba sadii ji'a tokko keessatti uummata miiliyoonii tokkoo fi kuma dhibba tokkootu rakkoo wabii nyaataa keessa seene kanaaf haalli isaa hamma kana hamaa ta'uu mul'isa.
daangessu naannoo geedoo keessaa hanqina nyaataaf bishaaniin namni du'uun gabaasamee jira. Aanga'oonni naannoof dhaaboliin gargaarsaa rakkoo jiru hanqisuuf yaalaa jiran Ibrahim Guleed Adan Koomishinara Konyaa Elwaakiiti.
Haa waan xaqiijiyey anaa babaala ka mid ah anaa xaqiijiyey in qof dad shan qof ay gaaji.
Konyaa Elwaak keessaa namoonni shan beelaaf dheebuu hunduu isaanii mirkaneeffadheen jira kanneen du'anis ijoollee lamaaf ga'eessota sadii hanqina bishaaniitiin dhala namaaf beelada rakkoon ga'aa jira jedhan. namoonni bishaan lagaa waraabbachuuf dugda harreef gaalaatti gargaaramu harreef gaaloon nama du'aniiru beeladaalee dhiisii namni waan nyaatu hin qabu.
qonnaan bultoonni qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf waan dirqamaniif jecha wabiin nyaataa somaaliyaa keessaa hammaachuu mala hasan elmii hasan hongeen jireenya isaanii dhiisanii akka deeman dirquu isaa dura dugdee magaalaa baladuweenyitti kan argamu qoqaanee keessaa qonnaan bulaa turan.
hadda aniga waan kasoo tagay dhankay baadiyaha maadaama webigiinu eber yahay marka waxay dantan igu kaliftay inaan kasoo carar amma lagennaa gogu baadiyyaa dhiiseen bayi jedhan jireenyi koo kana dura qonnaa irratti waan hundaa'eef qonnaan immoo oomisha kennu waan dideef haalli isaa baadiyyaa dhabaqadhee qonnaa dhiisuudhaan mala jireenyaa kabiraa barbaaduudhaaf na dirqisiise. amma magaalaatti galeen hojjetaa hojii ijaarsa manaa ta'een jira.
mootummaan somaaliyaa dhiyeenya hongee hamaan uummata biyyattii dhibbarraa harka saddeettama hanga ta'u miidhe jechuudhaan labsii yeroo hatattamaa labsee jira erga sanaa qabee haallisaa hammaatee jira tokkummaan mootummootaa torban kana uummanni kuma dhibba torba qeerraa godaanuusaa beeksise akkuma hongeen hammaataa adeemeen lammiiwwan soomaaliyaa ni beelofna sodaa jedhu qabu bara 2011 keessa beelli namoota 250,000 olii ajjeesu miliyoonaan kan lakkaa'amu qeerraa akka buqqaan dirqisiise. yaalii qindoome kan mootummaa soomaaliyaaf hawaasa addunyaatiin bara 2017 keessa beelli akka hin dhaqqabne kan ittifame yoo ta'u balaa waggaa kana mudate ittisuufillee yaalii wal fakkaatu barbaachisa.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii torbanii dirree diimokiraasiitti ceena. qophiin dirree diimokiraasii har'aa waa'ee yaada marii biyyoolessaaf waa'ee yaada dhugaaf araaraa irratti marii taasifame jiraataan magaalaa london kata'an obbo dibaabaa tasfaa'e qorataaf ogeessa dhimmoota nageenyaa araaraaf walitti bu'iinsa hiikuuti obbo dibaabaan marii biyyoolessaa jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
naashinaal daayaloog yookiin immoo mariin biyyoolessaa yookiin biyya tokko hawaasa tokko jechuun. Rakkina jiru irratti mari'atanii dialogue jechuun maree jechuudha. To, to, to converse with one another. Namoonni hawaasni biyyi marii mari'ata jechuudha. Marii mari'achuun kun waa lama of keessaa qaba. Waa lamaaf tokko dhiphaadha. Naaroo jedhamee lafa kaa'ama. Naaroo objective jechuun. Dhiphaadha waan dhiphaadha waan dhiphaan kun waa tokko lamarratti xiyyeeffachuu mala yookiin konstitushiniitu heera biyya tokkootu rakkina qaba maqaa ta'uuf hudhaa maqaa qabuuf isa sana hiikkannase jedhu isa kanarratti mareen kun walii galamee isa kana kana fooyyeffannaa jedhamee naaroo yookiin immoo dhiphaadha kun objektiiviinsaa galmisaa. yookiin immoo security arrangement waan tokko waan ta'e gaafa namni wal badiisi baay'een ka'u tokko lolisa kana dhaabanii yeroodhaaf waa godhachuudhaaf naaroo. Inni lammaffaan broad objective jedhama. Broad objective jechuun bu'uurumaan siyaasa biyya sana keessa jiru jijjiiramuun fundamental political change jedhama. Bu'uurumaa dubbiinuma jiru kana waggaa dhibba tokkos haa ta'u kudhanis digdamas shantamas dhibba sadiis haa ta'u isa kana furanna jedhee broadlee kutatanii ka'u jechuudha. Truth and reconciliationiin Rakkinatu biyya tokko keessatti dhalatee namni wal nyaatee wal fixeeroo baay'eedha waan baay'ee wal godhee namoonni stakeholder achi keessatti qooda fudhatan dhufanii konfees yookiin immoo dhufanii himatanii amananii dhugaa kana wal godhatanii dhiifama walii godhanii wal amantaa irratti waan uumame dhugaa irratti waan uumame kanaaf. Truth and reconciliation dhugaa jiru utuu hambisiin himatanii madaa jiru eelaa jiru kana furmaatatti furachuu jechuudha. National dialogue garuu gara sanatti si geessa.
Yaanni amma mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kun inni marii biyyoolessaa jedhee mootummaan Itoophiyaa dhiyeessee itti deemaa jiru kun akkuma isin dubbanne komishinii dhaabeera itti deemaa jirra jedhee. Itti galli isaa immoo nageenya biyya sana keessa fidanii buusanii guddina biyya sanaa mirkaneessuudhaa jedha. Akka yaada mootummaa kanaatti hin milkaa'a jettanii yaaddu yoo hin milkaa'a ta'e akkamitti yoo immoo milkaa'uu danda'u ta'e maaliif?
Galatoomii gaaffii murteessaadha kun gaaffii bu'uuraati. Ilaa jalqaba mareen biyyoolessaa kun waan inni guddaan hojjechuun irra jiraatu trust building isa jedhamu wal amantaa uumuu. Amma ammaatti maqaa wal amantaan hin jiraanneef wal danda'uun rakkina ta'ee jira Itoophiyaa keessatti. Gurri dhaga'u na haa dhaga'u. Wal amantaa irratti namni gara gaariitti deema. Wal fuudhuu deema. Adimanaaf abbaa manaayyuu. Dhibantaan lamayyuu wal amantaa irratti hundaa'eeti waa tokko ijaaruutti ka'a. Waa waliijjiin nagadaa yoo ta'e, waa horii walitti buuse yoo ta'e, waa walitti fidee waan tokko waan guddaa hojjetan lama sadii taanee afur taanee jedheeti wal amantaa irratti hundaa'ee gara waan gochaa gaarii tokko guddinatti deema. Lafa wal amantaan hin jirretti wal danda'uun hin jiru wal shakkiitu jira. Wal amantaaf immoo maaltu barbaachise yoo jettee inni guddaan authentic communication jedhama. Qulqullummaadhaan waliijjin haasa'uu, waliijjin dhugaa walitti himuu, waa dhodhofachaa asii haaduu qarachaa asii immoo adda biraa walitti mataanaan trusting jedhamu inni kun wal amanuu waan jedhamu hin jiru. Bu'uura dubbiiti kun.
Namoonni adda addaa maal jedhu beektonni rakkina wal amantaa kana wal danda'uu wal amantaa booddee immoo wal danda'uu dhabuu kanarraa fi sababa kan ta'u seenaadha. Seenaa darbe keessa waan ta'eetu rakkina fida isarratti waliigalteen hin jiru jedhu inni kaan seenaa dhoksachuudha. Inni kaan immoo seenaa darbe dhoksachuu inni kaan immoo seenaa darbe hooqqachuu madaa darbe dhoksachuu madaa darbe hooqqachuu. irratti rakkinni keenyaa jedhanii dubbatu. Inni kaan hin taane kun kanaan dura hin taane jedhanii madaa qabu immoo madaa kana hin qabaa jedha. Isa irratti waliigalteetu hin jirre kanatu rakkisa fidaa jedhu. Mee isin yoo madaa darbe dhokfachuudhaa fi madaa darbe hooqqachuu gidduutti waldhabiinsa jiru kana akkamitti walitti fiduun danda'ama?
Hordoftoota keenya mariin kun hin xumuramne gaaffii kanaaf kabiroodhaaf immoo sagantaa keenya borii irratti itti deebinaa obbo Tasfaayee Dibaabaa ibsa isaaniif ni galateeffanna.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera. jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
walwaraansa yaman keessaaf furmaanni karaa siyaasaa hunda hirmaachise akka argamuuf yuunaayitid isteets deeggarsa gootu itti fufti kunis dubartoota hoogganoota hawaasa siviilii fi gareelee moggaatti qabaman hundumaa kan hirmaachise ta'uu qaba jilli addaa kan tokkummaa mootummootaa haans giriinbargiin marii hunda hirmaachise gaggeessuuf yaada dhiyaate ni simanna kanaaf paartileen hundumtuu guutummaatti akka hirmaatan gaafanna. mariin kun deemsa nageenyaaf caasaa haaraa kan waliigalaa tokkummaa mootummootaa qabu beeksisaa jechuudhaan ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteetsi antoni bilinkan ibsa baasanii hubachiisanii jiru tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara ameerikaa akka ta'an liindaa toomaas giriinfiild akka hubachiisanitti deemsi nageenyaa fiixaan ba'uuf ilaalchaa fi miidhaa lammiiwwan yaman waliigalaan qaban hammatamuu qaba. kunis haqaa fi itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafachuu ka jedhu dabalachuu qabaa jedhaniiru golli naga eegumsaa murtii uguraa lama ja'a lama afur jedhame raggaasisuusaa kan simatte yuunaayitid isteetsi kunis yamanirra ugura meeshaa waraanaa fi ugura imalaa kaa'amee ture haaressuun kanneen nageenya yaman keessaaf sodaachisoo ta'an qabeenyaan isaanii akka hin sossone kan ugureedha biyyoonni miseensa gola naga eegumsaa ta'an. kana kabajuuf dirqamni akka irra jirus hubachiiseera meeshaalee waraanaa seeraan ala iraan irraa warra huuttii yaman keessaaf ergamu dhaabsisuun dhimma ilaalchi duraa itti kennamuu qabudha meeshaalee akkasii yaman keessatti wal waraansa hammeessuu qofaaf oolu kana malees kutaa sana tasgabbii dhabsiisuuf akkasumas rakkoo lammiiwwan yamanirra ga'aa jiru daran hammeessaa jedhan ambaasaadar giriinfeld xumura irratti yaman addunyaa irratti. biyya rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan isaan mudate keessaa tokko ta'uuf jirti kanas dhiyeenya kana hanqina wabii nyaataa kan ilaaleen yaaddoo jabaa mudate ragaa ta'eera gargaarsa dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e kana dhiyeessuuf yuunaayitid isteetsi bitootessa kudha ja'a akka labsitetti doolaara miliyoona dhibba shaniif miliyoona saddeettamii shanitti dhiyaatu kan laattu ta'uu labsitee jirti kunis gargaarsa dhala namaa yemaniif kennamutti. dabalata yoo ta'u gargaarsa guddaa akkasii al tokkotti yamaniif ennaa laattu kun ka jalqabaati rakkoo yaman keessaa waggaa torba dura ega jalqabee as isa ammaa kana dabalatee maallaqni yuunaayitid isteetsi yamaniif laatte doolaara biiliyoona afuriif tuqaa shan ga'eera gargaarsa dhala namaa yaman keessatti barbaadamu keessaa harki soddomni bitootessa kudha jaha walitti qabame arjoomtonni keessumaa. kan kutaa sanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa yaman keessaa furuuf maallaqa akka gumaachaniif yuunaayitid isteetsi gaafattee jirti gargaarsi kun lubbuu uummataa du'arraa oolchuuf rakkoo uummatarra ga'us hanqisuuf waan ta'eef garuu uummata akkaan gargaarsa eeggataa jiru dhaqqabuu akka qabu bilinkan hubachiisanii jiran gargaarsa waliin ga'uuf sochii ta'u keessatti akkasumas gargaarsi namoota karoorfameef akka dhaqqabu gochuun akka danda'amuuf. paartileen yaman keessaa hundumtuu hojii kana gidduu seenuu dhaabuu qabu gargaarsi dhala namaa kennamuu qofti hundee rakkoo kanaa furuu hin danda'u paartileen walitti bu'insa yaman keessaa harka qaban hundumtuu uummata yamaniif jecha furmaata gama siyaasaa hunda hirmaachisee fi umrii dheeratu argamsiisuu qabu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digirii istirratti lakkoofsaddaaka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jabuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
sagaleen ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii yuutuubii fi instaagiraam irratti nu hordofuu dandeessu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusu taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo itti gammeeti kan isin keessummeessaa jirtu dirree horaati qophiiwwan walitti deebina nagaatti ga'aa.